e good for guy to ask girl about her body count like to ask to know how many guys wey the girl don sleep with or how many guys wey she don run things with okay na the matter wey we wan discuss today on top another episode of our show real gist my name na blessing and i dey here today with Zain. say matter uh, one aunty send us message say may we read may we give our country people our yacht people may we follow discuss know wetin she go do concerning this issue okay may we read the matter give una good day old town gist please have my identity i'm 24 years old met this guy at a wedding in december we got talking and later saw we had sex the first day we saw and we continued communicating last week while we were talking He asked of my body count, and I sincerely told him 85 or thereabout. The phone went off, and I felt his airtime finished and called back. He didn't pick. I checked WhatsApp much later and found out that he has blocked me. Now I feel bad he blocked me for my truth. Should I move on or stay and beg him? And now the matter be this way we want to discuss today on top of our show. You heard what uh, our auntie talk give us. She says she meets this guy for December where she, you know, run things with later on now the guy ask her for her body count wey she sincerely give. Uh -huh. uh, this one is very funny because <laughs> how would a guy ask a girl of her body count someone somehow now hello what's the body count <laughs> okay today for the matter just like i tell una na me and zain dey here today to discuss the matter so zain abeg greet our country people. hello everyone nice to see you guys again. okay zain you don hear the matter for ground abeg chook mouth wetin you wan talk. i think the guy is wrong. The guy shouldn't have asked her of her body count. It's not his business. Rather, okay. and the girl shouldn't have answered. If it's me, I will say I don't know because waiting concern you concern my body count. Okay, that's Zain's opinion concerning this matter eh, and as Zain's opinion be that concerning this issue. So we want to know your opinion, we want to know wetin you want to talk about the issue. So may you just follow us for our social media page. Uh, for Facebook will be Old Town Gist for twitter and instagram we be old town gist and abeg make una subscribe to our youtube channel for old town gist make una know wetin we carry come eh, for today matter we don hear wetin Zain talk so we wan know una opinion for the matter but Zain, you talk say uh, the guy uh, mm. say he do wrong to ask the girl about her yes, body count yes really mm -hmm. why it's not ideal like it's not manly to ask a girl what's your body count what will you use am do you use am cook rice Eh, you know better the guy maybe get intention to marry the girl now. Maybe one marry. Even if you wan marry the babe, you go kind of ask her what's your body count. Me, I don't fancy am o. <laughs> Really? Yeah. Okay, that's Zain's opinion. Okay, so okay, we see we have comments now on our Instagram page, and I want mm. Zain to take the comments that just came in. Okay, this from Kingsley. He said, "That sister, abeg o, if you were the guy, will you stay? Let's just take our, let's just tell ourselves the truth. He did what everyone would have done." not everyone would have done it sha <laughs> yeah okay so the matter now be say eh aunty say she confuse say she tell the guy the truth say he don become sin say she talk truth give the person say the guy ask her she sincerely told the guy yes because if she no talk truth now the guy go come talk say eh she dey lie or something she don tell truth oga don block am okay no fair eh. okay so uh, for our instagram page uh, eh, wetin be the name of the guy again for our instagram page wey just comment kingsley okay kingsley talk say see if na you you go stay so kingsley they talk say wetin the guy do dey good say e dey right to run yeah. after e hear say na eighty-five be the body count okay what wetin be your own opinion What wetin be your own comment on top this matter Uh, zain abeg wetin be body count again shey we don't tell our body count na number of people wey you don have sex with owo o okay aunty said 85 eighty-five abi zai no lie if na you be the brother you go stay <laughs> i don't know zai say she don't know if now if now she be the brother whether she go stay okay we have another comment here on ig Zain, i go allow you to take that one okay this from frances she said ah sister why now? don't you know what body count means why tell him the truth. okay mm. so you see francis dey talk say uh, eh, aunty you no know wetin body count mean and uh, eh, you know, uh, eh, zan don tell us wetin body count mean say na number of guys number of men number of people wey you don you know do kpash kpash push kpash with. Uh -huh. so now aunty talk say she don do with eighty-five people na him brother hear am come do wetin. for her <laughs> so we wan know your own opinion still may you share follow us for our social media handles uh, comment still dey enter okay i get this one now from facebook and this one dey come from ola ola talk say you would have applied wisdom why tell him the truth allow him to go if it's meant for you he will yes. come back okay aunty ola tell you say uh, say why you come tell brother the truth so you for at least use wisdom you fit you ginger am just the way zain talk ginger am say why you dey ask me for my body count wetin that one mean na wetin that we go use am cook rice wetin he go do for you eh, but you no do like that you told him the truth for aunty aunty say she wanted to be honest yeah. yeah. but now see as the honesty don go but if na your own sha just like ola talk the guy go come back so that yeah. is for um, from ola from facebook yeah. so mm-hmm. aunty you don hear wetin ola talk okay i get this other one from twitter but before we take this one from twitter we go like go on a short break. back on top the show uh, before we come out, we get comments we enter from twitter and this one from mayowa wetin mayowa talk give our auntie mayowa talk say this one na gbasgbos really yo. Oh. this gender you people cannot stop amazing nuts eighty-five only you. <laughs> <laughs> okay now let's see mayowa dey talk be that but mayowa she tell understand wetin auntie dey talk she say she tell her brother the truth she no eh, hide anything from am. they say truth saves everybody. she <laughs> told brother the truth so na him be the thing but the first person wey don comment for our facebook i still remember that comment wey kingsley give say aunty ah why na say if na you you go dey uh, francis come say aunty you for apply wisdom you for apply wisdom so zain wetin be your advice to this our aunty for this matter wey she carry give us. my advice be say she for no tell the guy that's okay. my advice okay. make guys no dey ask girls when their body count they no dey use am do anything make dem no dey ask girls of their body count they no dey use am do anything. okay but why you think say guys dey even ask Some kind thing wetin dem judge you. they'll be like ah this one wey don do eighty-five people abeg make i run o oh. i no want person wey go. but of, sometimes man they dey count uh, uh, wife material or good girl with that kind thing abeg, they dey count am like that. who who wife material help. ewe. <laughs> okay now so we dey wrap up for the show today on top our uh, program real gist today matter aunty talk say brother ask her for body count she tell brother the truth say she don uh, na eighty-five people wey she don do the thing with but now brother come see am come block aunty for whatsapp block her for all social media handle. block her life. Yeah. so <laughs> so aunty come dey you know say wetin she go do say she do bad to tell brother the truth say her body count na eighty-five say make she go beg am make she look for where she fit find am beg am or abi make she leave am many people don comment for her social media handles okay for me my advice to you aunty just like uh, uh, francis talk for our ig page i no even know why guys go ask for that body count if you wan marry person if you see wetin you wan for girl you wan marry her just go marry her wetin be you dey ask body count maybe if she answer body count tomorrow you go ask which other count dey fit dey fit dey fit ask tomorrow this one na body life tomorrow fit be dress count next tomorrow dey fit ask hair count make dem know oh this one she dey wear wig too much she dey do this one you go you no go if you wan marry person no matter ah ah whether body ah. count or no body count make you just marry the person so na my advice to Eh, aunty so leave am aunty i go follow wetin ola talk for facebook say make you just pashi the guy just leave am if na your own if him run finish he go come back but if no be your own just leave am but next time o oh, aunty i go sha tell you next time if person ask you for body count tell am say no be him business okay. Yeah. Uh -huh na like this, we dey take wrap up for our show today uh, on top our real G story uh, eh, wey otanjis carry come give una abeg for people wey don subscribe for our youtube channel we dey thank una dey say thank you very much and for people wey no ever subscribe for our youtube channel abeg we dey beg say make una beg subscribe to our youtube subscribe, channel abeg abeg make una see the videos wey we carry come this one no be the last oh, and e no be the first just go for our youtube page yeah. make you see the things wey we don do for there thank you so much. Mm -hmm.